Kun raadiyoo Nuural Hudaati. Raadiyoon Nuural Hudaa sagalee uummata bal'aati. Nuural Hudaan soora qalbii Musliimaati. Nuural Hudaa.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته nagee jirtu kabajamtoota dhageeffattoota raadiyoo nuural hudaa hayyama rabbii guddaatiin sagantaa guyyaa kamiisaa tan hukmii dhaddacha jaalalaatii fi riqicha sunnaa ittisiniif dhiyeessinu qabannee dhufnee jirra yeroo ammaa kana tumsi keessan akka nu barbaachisa namoonni biyya alaa jirtan keessattuu awurooppaa fi ameerikaa liinkiin tumsa miidiyaa nuura hudaa sagantaa kana jalatti isiniif maxxanfamee jira miidiyaa kana itti fufsiisaa isiniin jechaa gama sagantaa har'aatti isin dabarsina.
dhaddacha jaalalaa dhaddacha jaalalaa dhaddacha jaalalaa Daddacha jaalalaa Daddacha jaalalaa Daddacha jaalalaa warra dhugaan wal jaalatu warra karaa halaalaatiin walitti daamee bultii jaarrate warra jiruu gaarii jiraachuuf jiruutu wal himata himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru.
abbaan murtii murtii kennuuf qophaa'ee jira abbaa moohatu walitti ilaalla Daddacha jaalalaa iyyannoo jaalalaa Qilleensi jaalala bubbisee halaala. Qilleensi jaalala bubbisee ilaala.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قبر الربي لقيفتوته ردوفوتا راديو نور الهدى أكما سن إقتوتا ديبي إينا تنتيسني بروغراما خيسن كان كان جالتن خاهرك إتشا sunnaatii fi riqicha jaa- lala walumaa galattu cufti keessan bakkuma jirtanitti isinii fi warri prograama kan hordofuus assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu egaa rabbi faarsii nagayaaf rahmata ergamaa isaa nabii keenya alayhi salaatu wassalaam irratti buuseen boodatti deebisaan iyyannaa tanteeysanii warri riqicha sunnaadha akka armaa gadiiti iyyannan tokkoffaadha tan galmeen isiidhaa dhibba torbaa fi torbaatamii sagalii obboleessa keenya tokko iyyannaa galfate. Odoon iyyannaa tanatti hin seenneen duratti yaa warreen keessaa hoo dhiiraa warri gartee rakkoo haadha manaa himattan rabbi isin uume sodaadha. Rakkoo si mudatte warra keetirraa si mudatte qofa himuu malee waan rakkina san fidi tasilaa gama keetirraa tahuu qabdu. awwaaltanii haxiqqollee waa takka ibsa namaan goone rakkuma gartee haadha mana keetii qofa iyyannaa galfachuutti hin jirjerina. Akkuma iyyannaa galfattanitti wanniin gartee ani gama kootii haqa isii keessatti yoo ka isin kanarraa waa himattu taatellee anilleen amala akkanaatiin qabajaa amala keessan rabbi sodaadhaa hima. Walumaa galattuu iyyannaa tana keessatti kiyyoo obboleessi keenya kun akkuma namni gartee dhiiraa fi dhalaa wal baru naa fi intalti takka wal barannee duuba silaahuu dhalaan takkeedha dhibbarraa lamaa fi sadii yoo jenne malee si jaaladhee na fuudhii ta jettu hedduun argamtu tanaafuu ka isii sanaan hoggaa gartee dura wal barannee yaada bultii jaarrachuudhaa irra fidee anuma isiilleen akkuma sanitti wal barnoota kana keessatti qoma siinaaf if bantee yeroo dheertuu waliin haasawa feeddagaa shuqulaa turre feeddagii callaan baafne tafiriin jalaan hin sirrooyne san waliin turre haasawa dheeraa amma gaa garuu haasawa waliin dheereessuu kana keessatti naafi siifillee bu'aan hin jirtu akka warra kiyyatti si beekee haasawni kunilleen haasawni waliin haasawni kunilleen akka gartee jaalala rabbii waliin arkannu akka rabbiin nurraa jaalatu siin halaaleeffadhaan jeen na argadhu warra keenyatti ergadhu naan jette. Egaan deebisaa tana gaa isiirra arkadheen boodetti waaniin gartee warri keenya kasilaa duratti dubbachuu qabu waan addunyaarra hin jirreef eeysuma kiyya tokkoon gahe eeysuma kiyya kana eegumaan gaheeniin harka qalleeyyummaa fi dadhabbii inni qabu yaadadhee mee obboleessa kiyya tokko ka biyya alaa jiru kana irraanfate takkaawu kaniin irraanfadhe tokko ni jira arragaa rakkoon nama walitti fayyifti je'eetiin obboleessa kiyya dubbise akkanattiin bar intala takka arkadhee akkanaa fi kanaa akkanaa je'eetiin alif irraa hamma yaa'aatti rakkoo dabarte cofaa'u ibsa godheef. Gaafaan akkana joon obboleessi biyya kun qoma saanaa if banee akka gaaritti na hammate gammachuu waan kanarraa isa dhagamtu natti mul'ifate na argadhu. Amma waan si feesisu si ergaa naan je'ee qoma dhawate. Akkuma jeesanitti waan warra soddaatiin dhaqanii fi waan maariitiif walumatti qabee naaf erge. Gandi soddaatis gaafa warreen keenya akkasitti dhaqan kana duuba. akka gaarii gammadanii maal feetan duudarra isin kaayuu feetan moo qaadhimachuu feetan jennaan lakki nuti duudarra nu kaayuu feenaa jennee jedhaniin. Aadaa Oromootti namni duudarra na kaayaa jiru nama gartee yeroo dheereessuun feene eedanuma naan galcha nama jiru akka cabsaatti. Yeruma san keessatti kaan godhamee waa hundi xumuramee duuba naa fi isii rabbiin jaarsaa jaartummaa walitti nu fidee waliin jiraachuu eegalle. Gaafuma dura waliin jiraachuu eegalleerraa intalti tunii guyyumarraa guyyatti natti jijjiiramti. Waa takka gaafa gartee hirriiba wal dhorkaa turree haasawa gartee feeddaganii callaan jalaan baane kan dheeressaa turre sanii miti. Natti jijjiiramte akka nama biraatti. Inuma hamma hana wajjin haasawuu didduu takka taate. Waliin gatteenye shaahii dhugaa yoo wajjin haasawuu hin hafaniin hamilee qabu isiin haasawuun feetu. dubbadhu humaa waan hin dubbadhu hin jirtu uma jetti. Maaliif akkana maramtee teessa maaliif akkana calliftaan jaan uummata akka illee hin jiru anumaan jetti. Waamaan godhu wallaaleetiin yeroo cufaawu firraa dhiiseetumaan dalagaatii jedheema. Guyyaa tokko immoo akka nasiibaatti qaxii dhuqii malee mana ol seene akkumaan ol seene isiin tilifoona harkaa qabdii haasawa jirti bulaan dhahee ani banu sana illee hin dhageenye akkanumattiin. isii dahadheetti dhihaadhee tilifoona isiin haasoytu kana dhaggeeffachuutti seene. Kunoo yeroo haasoytu dhiiraa wajjin haasoytti. Wanni isiin jettu maali? Lakki anammaan dura heerumeen hin jiru. Lafaan jira. If duraaf ammoo heerumuu hamileen qaba jettiin. Amma gaa yeroo tana keessatti if qabu dadhabeetiin nilleen arrabsine hin dhoyne aadde abalu. Ani jaarsuma keetii ani jaarsan qabu akkamit jetta je'ee yeroon gaafadhu calna jala calna jala akkuma isiin cal jettettiin anis dhiise duuba eega bubbulleen boodetti akkanuma kaatee manarraa baatee qotte habootii biraan dhaqa jette akkuma cidheettiin achi booda amte akkuma aadaa dhalaati ni walleen sokkite ji'iin boodarra dhaqee achirraa fite eegaan fidee sin turre hin dhibooni na bira kaateetuma baate mee haboosii bira deebi'uun dhabdu je'eetiin haboosii san dubbise lakkii na biraan dhufnee naan jette achi boodaan dabareetiin abbaasiidha dubbise inninis gama isaatiin ga'a dhiirtitu waan gartee ilmuufillee taatu dhalaa waan muuxannoo haala dhalaa beekuuf jecha eeysa jirta je'ee gaafannaan bar dirrida waan jira dalagaa qaba arkadhee dalagaa seeni lakki ati jaartii namaati hatattamaan akka deebituu je'een isiinis gamasiiti dalagaa tana gaa'uggaan xumure baatii illeen geenye nin deebi'a jetteen. Amma abbaan akkana je'eetuma gaafa kaan waan haasawa siirraa isaaf galeen beeku nin dhiqeetiin fidaas kanaan hin jin qaxii dhukii malee dhaqee gubbaa dhaabbatee dirre dawaa dhaqee akkasitti fuudhee deebise manatti. Eega kartee waa waliin bubbulleen boodetti ammas mana kiyyarraa baatee kutte. Amma gaafa kuttu ammas bilbilaan itti bilbile. Abalu eeysa kutte. amma booda natti hin bilbilin sillee arkuun fedhuu sillee dhagahuun fedhu. Walumaa galatti wanni ani sirraa barbaadu hiikka. Maharii tiyyaan fidaa'eef godhinaan jetti. Dubbiin akkana fakkaatti. Waaniin godhu wallaaleetiin harka addarra kaayyadhee nasihaa teessanii fi tolina yaaduu keeysan yaadadhee isin eeggachaa jira. Rabbii kiyya boodaanii deebisaan dhaqqabaa ja'u baleessa keenya kun. yaa obboleessa keenya abbaa galmee dhibba torbaa fi torbaatamii sagalii. Ta duraa wanni gartee walumaa galatti dhiirti beekuu qabdu maaliif rabbiin kun nuti nuti kana itti gaafataman harka kaayee ba'aanurra kaayee kan isaa qeebalatus ana tahe kawarra fi kana bulfatu nafaqaa nyaataan dhugaatiin hiraadhaan kaarabaan bishaaniin waa hunda habaadhatu eenyuf maaliif rabbiin nu godhe maaliif rabbiin ba'atan nurra kaayee dhiiraa gartee waa hunda ni obsaa akkuma je'anittuu dhiira wanni mudanne hin jirtu cimiimmuu malee je'an. Kanaafuu rabbiin haala amala keenya kan beekeeti itti gaafatama kana rabbiin dhiira gubbaarra kaaye. Kanaaf ilmi dhiiraa tokko hoggaa dura fuudhus akkanumatti jaalala gartee shayxaanaa tadardurummaatiin fiiguun duratti namni akka shari'aattis maal godhuu dura qabaa barachuun isarratti dirqama. Garuu ati intala takkaan wal barachuun kan kee. isiin si barachuun na fuudhisiin jechuun ati siin fuudha jechuun hukumii shari'aa duraan dhaabbattu. Garuu namni tokko intala takka fuudhuu fedhu yeroon inni gartee qaadhimummaadhaa isaa wajji isii wajjiin haasa'u beekamuudha qabdi. Baatii takka lama sadii afur hanga amataatti galgaluu haasa'u faayidaan qaamni cafaquun booddii hasaaraa wal quufan wal jibban wal miicanii wal micciiranii wal beekanii. dafanii isaan jidduudhaa jaalalti dhumti jechuudha. Kanarraa warreen gartee haasawa dheereessan haasawa isaanii torbaan tokko ni gaha. Torbaan tokko booda akka shari'aa waliin dhufanii wallaallatanii bultii jaarinsatti fufu. Yoo namtichi kun yeroo san keessatti hafuudhaan dandeenye taate wanni if rakkee intala namaallee rakkuuf hin jirtu yoon arran tana intala tana ammana galfadhu jette eessattiin galfadhaa wanni yaadiinsa qabu isarratti waan jiruuf ifillee jiruufitti busheessee ilmoo namaattillee busheessuu dhabu. Tokkoffaa ati ammoo gama keeti. Ganamaa lafa haatee intala takkaan guduunfaa geeffattee arruma nikaa hidhaate naa galchaa jechuutti jirjiruun kee waan gaarii goote. Maaliif? Akka gartee haraam rabbiin jibbu keeysan gallee irraa iftiisuu keetiif. Lammeessaa dogongorri dogongoran je'amne ka beekkatti ilaalamu kan ati qabdu intala si wajji intala si wajjiin halkan qaaxiraa bulaa turte haasawaan ta zamana dheeraa haasawa waa fayiddagaa turtan eegamana si ol seenti si wajjiin haasawa diduu haasawa diqqaachuun cal jettee taa'uun waan kana amaluma siiti jettee fudhattee usuun kee maalirraa wanni kun tahe jettee wal'aansa godhuu dhabuun kee dogongora guddaa. Akkasitti odoo haasoyte furmaata rabbiin sii fidi ka duraan hulaan sitti cufamtee waan gootu wallaalte akka ala baatee alaa dhufteen isii dhiiraa wajjiin haasoytee anin heerumne ganaan heeruma jettu kana arra kana gaafa kana ifa garteeti. Ammoo dhuguma saniin gatteessee odoo haasaysite rakkoo isii akkana godhu kana rakkoon sibiraahi dubbii tana itti dhaqabuudha dandeessa duwwa. Garuu gaa bakka tanatti haasawa kee himannaa tana keessatti karaa kee gama keeti maaliif intalti tuni gartee wanni isii jijjiire waan akkanaa jira waan akkanaa jira jettee waa takka waan ibsaa nuuguu ibsa nuugoote hin qabdu ilmi namaa kun haalli duraan gaafa jaalala shayxaanaa waliin jiranii fi hachi boodaa tokko miti haalli illee inni jijjiirama. haqni firaashaa ha gartee waliin hoggaa dubbii gartee feeddagan kana waliin namarraa argamtuu fedhinnaan argamtuu fi garii namaa hoggaa wal bira dhufee fedhinnaan saatii fi tantalaallee wal dhabdi. Isiin irra oowwituu ta'uun mala. Inni irra qabbanaawaa ta'uudhaan mala. Maaliif wanni kanaatan hedduu dhalaan itti himachuun isii irratti ulfaatu tan daddaftee na hiiki jettu hiikkaa wanni fidu waa hedduu san keessaa tana tahuu siidhaa wallaaluun kee hedduu waan nama ajaa'ibsiisu irratti. Sadeessa obboleessa keenya intalti tunna hiiki jettee sirraa hiikaan barbaanne. Eega ati rakkoo siidhaa tana furmaata godhuu wallaaltee si wajjin haasawa dhiiftee cal jettee humaatii miyettees yalaa didde furmaata biraan agarree hiikaa malee muratte jechuudha. Afreessa. odoo dhugatti nama laalcha dheeraa qabuuta takkaawuu nama ulamaa'in malee waa baratu takkaa nama manguddoo wajjiin taa'ee aadaa jiruu bultiidhaa kana barate odoo taate intala haasawa si wajjiin haasawuu dhiiftee caljittee marattee teessu tana akkanatti lafatti lafan keessu. Wanni sirra ture maalire intala tana ilmoo namaatii namarraa dhalatti warra irraa fuutetti dhayxee silkiis hin dhawin wajjin gaddeesse abbaa ummaaji waan akkanaatiin jaartii tiyya tanarratti arge. Intaltii abbaallee qaanfattu haadha garteen sodaattu mee waan rakkoo isiin qabdu kana narraa keessa baraa jettee odoo ol fuute dubbii sana furmaatetti goote. Duuba ammoo waniin duraa barbaaddu ati maali? Gama keenya waniin si haasii goonu. Obboleessa. Mee atiif keessa deebi waan rabbiin sitti beeku. Ati nama tokko kan hashiisha farshoo waan rabbiin jibbu hojjetu. Waan kana keessa qoodani qabda takka. Lammeessaa gaafa tala tana dura fuutu jaartiin qabu faa jettee eega isii fuute jaartii as baafte ni qabda. Irra hedduun gartee dhiira teenya jaahilli warri sammuun isaanii dukkanoo itti intaluma takka tagartee akkanumatti coraa isii ilaalee arkee ka waan isiin taate waan isii booda jiru hin beeyne siin fuudha jaartii qabda hin qabu jaa. Hoggaan jaartii tiyya hin qabu juu kan ani jaartii tiyya tana hiike jechuun ittiin dhaga'amtu. Akkasitti intala tana jaartiin hin qaba. ilmaanis niin qaba jettee waan dhooysitee eega tana haraaraa baateen boodatti wahitti himtee takka waalaa dhageesse ni qabdi meef keessa deebi. Sadeessa dhalaa wajjin hidhannaa ni qabda. Jawwaala kee keessatti isii biratti dhalaa wajjin haasoytu qabda. Jaartiin tee waan sirraa dhagayatti waan jawwaala kee keessaa agartee qabdi. Jaartiin tee gabaasaa alarraa arkattu qabdi. Murakkina karaa firaashaatti fedhinnaa sii guutuuf hin dandeessu. irra hedduun jaahila dhiira ilmi namaa tokko warra isaa yoo dadhabbiin itti dhufte kuni dhukkuba dhukkubni ni wal'aanama dhukkubni dhooysinaan dawaan dhufatte tanaaf jecha intala tana wajjiin dhugaa jirtu wajjiin taa'iiti wahuma takka illee tasirra haftees dhugaatti himi isii amansiise. Shani isaa dogongora ati qabdurraa intala tana eegaan fuudhe amata hangana wajjin jirras waa takka waan dubbatti hin qabdu. Intalti sun ilmoo sii deessee yoo ilmoo kan deegin argatin taate ilmoo dhabaafillee namni ni yaaddawa. Yoo ati nama agartee ilmoo fedhuu sii agartee nama ilmoo dhaluu hin feenirraa ta'uu beektes jirus wajjin jiraachuu jibbuun ni mala. Dhuguma sanitti dhuguma sanitti yoo ati hadhu intala tana wajjin jiraachuu hafeetu taate obboleessa keenya. warra isaanii dhaqii waliin gattaay warra keessanis dhaqii waliin haasawi haalli tokko tokko isii mul'atu yoo jiraate isii sana gorsuudhaaf hedduu hiikaan takka nama gorsiti takkas lamas hiika sadiis hin jiin takkas si hiike waji takkittiin tun waa hedduu dirree baafti sheenaallee isii fiddii sittillee ni fitti tanaafi rabbiin la'alla allaha yuxdisu ba'da daalika amraa jaabar takkattii huwanni gaarii fi baatii sadii guutuu takkaawuu heeydii sadii tabaatii lama keessa dhuftu keessatti guyya sagaltamii hammana keessatti atis waatu si dhagayama isillee waa waatutti dhagayama akkuma rabbiin jeesanii waldeeffachuudhaaf kartii isiniif bana oduu baatii sadii hin geenye. Jaheessa obboleessa keenya jiruun jaarsaa jaartii uumaa rabbiin namaa kenne dhalaa keessattiis uumaa rabbiin isiif kenne atillee uumaa rabbiin siif kenne kanaa miti mana bal'aa miti qabeenyaa miti angoo miti jaalala yoo jaalalti jiraatte namni bishaanii fi hunqaa shuummoo irratti waliin jiraata namni iddoo isaatti wal amanee wal kabajee gammachuu yoo hin jiraanne manni ni diigama tanaaf jecha dubbii tana kana lafa hin kaahin intala tana qalbiin cabsini yoo dhugumaa isii tana wajjin jiraachuu kan feene taate rabbi sodaadhu intala tana gadhiisi. Maaliif rabbiin barkije وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته نما لما خول الركين جمتشو والقيق والقيق والقديسو إسي في سلال يؤس اسم مانجر تيخا في التينين هيرو مجد تتادي دبا كفتي إن اللين كيساين في لدي سوتا جر جر ملينين فورا يوجي دبا ميقا سيف جر بكا تكتي ولك أبدي فورو ننديسو إنما halkan tokko yoo dandeesse bakka takkatti afurii fuudhuu dandeessa shari'atti. Wannummaan if rakkite ilmoo namaa rakkituuf hin jirtu karaa rabbii keetii deebi'i miidhama waan isii gootillee qabaattu dhiifama godhiif naa godhi ji'ini atis godhiifi nulleen gama keenyaa wanni gartee siif isiifis kadhannu rabbiin dandeettii isaatiin akka irra caaluu isinii haa fidu isin jenna obboleessa keenya. Iyyannaan lammeessaadhaa ta'u obboleessa keenya tokkootii akkuma san dhaddacha jaalalaati. Galmeen isaa dhibba torbaa fi torbaatamii lama. Akka ijoo obboleessa keenya kun dhaggeeffadhaame yaa nuuraan hudaa. yeroo duraatiif karaa keessan dhufe iyyannaa galfachuudhaaf. Iyyannaan tiyyatuun illeen iyyannaa namatti ulfaattu ta nama if qaanfachiiftu. Garuu akkuma manguddoon teenya jettu dhukkubni dhokannaa dho'isee dhukkuba dho'isinaan dawaan dhokatte kuma ja'anittu dirqama dubbachuu kiyya. Haa ta'u gabaabinumaan arbin intala takka na fuusise. Intala tana duuba waa takkallee sammuu tiyya kana keessatti waaniin isirra arkuu jiraadhu halkan aruuzaa kana ni qabdi jechuu sammuu tiyyattillee yaadde. Akkumaan isii fuudhee namni gaa guyyaa bashanshanaa kana uffatee galgala mana aruuzummaadhaan manatti galaa hogguma isiin huccuu ofirraa baaftee wajjin ciisuuf deemuun akkumaan qaama sii qabadheetti garaan sii guutuu tahuu arkee intalti garaa qabdi. Dhugumaan isiniif hima. ati dubra moo sayyiba moo akkamiis jee waa takka isii tana wajjin haasoo inni. Gaafan garaa sii arku duuba hedduu rifadhee gara dachindatii dukkanoofte. Eegaan gartee diqqo turee hafuura baafadhee lubbuu tiyya tanaa wajjin dhimma ri'adhee bitaa mirgaa fi duraa fi booda laalee hafuura dheeraa baafadheen boodatti malli xiyya maalii jee anummaan deebisaa lubbuu tiyyaa walii lubbuu tiyyaa godhee wanni as wanni as gartee as aanu warra isaaniitii fi warra keessanii tokkollee hin dhaga'insillee kan agartee kajaartii dhalaa garaa qabu dubra je'ee fuudhee naan ja'an je'ee as monniin irratti muradhe ammumaan tana isii fuudhee hospitaala geesse ilmoo tanarraa baasuu irratti muradhe. Gaafaan akkanatti muradhu duuba isiillee hedduu kanarraa gammaddee na jala buxaalte waliin hospitaala dhee akkasitti ilmoo san irraa baasan. Eegaan baasillee akkuma san ani ittiin jijjiiramte. Walumaan jiraachaa jirra. Waggaa isii boodaan eegaan irraa baase baatii jaha waliin jiraanneen boodatti isii sana fuudhee deemee dalagadhu jee kara biyya eelaa erge. Achi boodaan intalti tuni eega isiin ala baateen intalti garaa qabdii kana ulamaa irraa wanniin dhagahe dhalaan garaa qabu nikaan isaidhaan hidhamu jechuudhaan bari. Akkasittiin gaa warreen isii tanaaf walii jiitan dhaqee isaan kanaa wajjin dubbadhee dubbii hunda jalarraa kaasee dirree baasee fi duuba waliyyiin sii dhaasuu waan naan jee innillee hedduu rifate abuutuni qaanyiidha fadihaadha. Waan akkanaa sablina wanni kuni arra aleef hin baasin atillee nuufillee waan toluu miti je'ee innummaan ni kaanaa haaro yoomsi anumaa fi isaa waliin jira. Mahadiinis tanuma gartee duraan gaafa duraa kenninesani. Ani gaafa kana waan waliyyiin sii naan jee san as gara galeetiin intalaaf odeessi takka takkatti. Waan dogongora nurra kutee naaf isii jidduutti tan rabbiin irraa nu gaafatu. Sunis maal nikaa isii garaa qabdu nikaa godhuu ilmuuf irraa baasuu akkanatti gaa rabbiin dubbaa nurra haa qeebalu. je'eeti waa hundatti haasawe. Akkuma san isinis waan san jaalatte waan kanarratti akka tahamu na wajjin hirmaatte. Haa ta'u inumaa gaasan bira kutee wanni niin achi boodaan ammallee guyyuma guyyaan namni kun waa barachaa deema. Ni hummaan keessan kan waliyyiin siidhaa ni kaasee godhisanu ragaan qabduu suumaa fi isaanii kaaniis fayyaan ta'uu naan ja'a. anammoo gama kiyyaa waan isin hubachiisu waan shari'aa kanarraa waan takkallee beekuu hin qabu. Duuba tanaaf jecha furmaanni maali? Furmaata wallaaleetiin gara keessan dhufee yaa nuural hudaa. Yaa obboleessa keenya ka muslimaa. Ta duraa wanni fi fakkaataa kiyyaa hubachiifnu ilmi muslimaa tokko intalti muslimaa takka hoggaanii fi waan takka waan shari'aa laaluu gaafachuu feetan abbaa fedhe aalima fedhe haa ta'u akkamittiin waan kana qaam akkamittiin waan kana afaan kiyyaan dubbadhee itti himadha wanni kun fokkottu qaanyi namaatu na jaja jettanii quba lakkaa'uu dhiisa ilma namaarraa qaanfachuu dura rabbii tokkicharraa qaanfachuu dura ka isarraa hun qaanfatiin nama akka keetii ka nyaatu ka udaanu ka ficcaanu wanni irraa qaanfattaniin jirtu gaafii shari'aa mataa ol qabadhaa waan feetan gaafadha garuu tokkoffatti ati dogongorri guddaan ati hojjette lubbuu keetirrattis haqa islaamummattis intala tana guyyaa gartee isii tanaa dubbiftee yookiin isiin si dubbiftee wal jaalattan warra isaanii dhayxee intala tan akka shari'aatti mormaa olii fi hamma faana miila isiidhaa laallachuu dandeessa rifeensaa wajjin mormaa ol rifeensaa wajjin. Waan kanarraa hafe hoo haasawu keessatti ati dubramuu ati akkami jettee gaafachuun sirra ture. Dogongorri lammeessaadha gaafan intala tana garaa qabaachuu siidhaa agarti. ulamaa'iin gandan jirren qaban ganda keessanillee jiraachuu baatu aalimni aalima hoggasiin jan kanuma darasaa walit qabatee barsiisu qofaa miti ka ilmii rabbii beeku kan qaraasifne meeqaa ganda keessa jira imaamni masgidaallee ni jira yoo beekaa ta'e jara kanaarra fiddee wanni kun akkana argame jechuu akkuma isa warra keessanis hubachiisuun kana gubbaadhaan ammaas ilmoo waswaasni hoggasiseen intala fuutee hospitaalatti deemuun dura yoon ilmoo tana horraa baase akkami waan akkanaa na mudate jettee ulamaa'ii gaafachuu dhabuun dogongora guddaa asi mudatee tarraati. Ati qabdurraa. Dogongorri sadeessaa haati qabdu obboleessa kee. Gaafa intala taana oduma isiin achi jirtu kaganaa gaafa isii gaggeessitee warra kiyya jettee tajaartiitiin tahin gaafan intala tana garaa qabaachuu si agarti. waan ilmoo qabaachuu kana qofaaf yaaduu dhiiftee ni hummaan godhisan ni jiraa jettee ulamaa'ii gandaa maaliif tuffatti. Wanni dantaa dhaba ta'uu nama agarsiisu waan ganaa hogga isiin deemtee gaafachuu jiraattu odoo isiin biyya jirtu gaafachuu dhabuu keeti. Dogongora afree isaati. Ha afree isaadhaa ammallee akkasumatti wanni islaamuu uumaa siyaachisu dhabuun intaluma garaa qabdu tagartee ni kan qabne. isii sanii wajjin eega ilmoorraa baaftees walumaan jiraachuun kuni khasaaraa guddoo. Inumaa san bira kuttee waan biraa dhabdu rabbii keellee sodaa dhabdu. Akka gartee ilmoo namaa tokko nama waan taateef jecha ilmoo tanaan baasa akkam jettee tumamaan gaafatin. Dogongorri shanii isaadha. Intala lafaa kaatee jaartiitiin tahin jeynoomsitee deemnaaf dalage jettee akka sammuu keetiitti waan ni kiyya qabdi jettee yaadduuf jecha. tan isin ammoo sirraa qulqullii sii fi isii jidduu humaan jirre waan akkasitti beeku. Jahiisa dogongorri jahiisaa haati qabdu gaafa intala tana nikaa hidhattu. Nikaa abbaan intalaatiif gurbaan waliif kennuun kun nam tokko ni dandayamaa jettee maan gaafate. Akkuma gartee abbaan namni waliyyi isiidhaa wallaala atillee wallaalaadha. Ammoo namni gartee ilmoo fiitirre ilmoo fiidi qaalummaarraa baasuu fedhu siikatti yaaddawee ragaa fudhatee nama lamaa fi sadii bakka waan akkanaa na dhageehan jettee qaanfatturra rabbii keetirraa qaanfachuutu sirra ture. Fuudha keessatti hakaama shari'aa keessatti nikaayyoo diqqaattee qabxii shan of keessaa qabdi. Shananuu ati guuttachuu qabdu. San keessaa tokko shuhuuda ragaadha. Kanaaf jecha nikaan ati nikatti yaaddus baaxili. duban mana siixan siyaannu yoo barbaaddu taate intala silaahu gaafa durarraa eegalii waa takka wanni sii fi isii waliin qabdan gaafa haasawaatis jaartii teetii fi haasawaa haraami. Nikaa gaafa isii garaa qabdu si hidhaniis nikaan hin ta'u ragaa malee hidhatte baaxili wanni sirra jiru arra silaa akka hukumii shari'aatti yoo ati isiin dubrummaan qabdu ati ammoo maaltu sirra jira silaa akka shari'aatti isiin yoo isiin duratti heerumte hazinaa goote isinii bar dho'isuusii kanarratti sadarkaa du'aatu isii eeggata ati ammoo waan dardara taateef rabbumaa si beeka xiila dhibba tokkoon dhukkee sirraa kaasanii biyyarraa si fageessu yoo isin lachuu kan isiin heerumtee atis fuutee ka jiraattu taate hukumii shari'aatti ajjecha. Arra waan gartee doolaan akkasii hin jirreef jecha karaa haaliqa keessanii deebi'aadhaa. sigalee yoo waliin jira wal fuunaan isin keessaa ka jiraattu taate toobaa qulqullii toobadhaa sharxii toobaa guuttadhaati nikaa keessan waliyyii abbaa isii dhale takka yoo inni hin jiraanne ka inni itti dhaammate yoo jiraate lam isatti aanee obboleeyyan isiidha ka karaa abbaa haadhaan takka takkaahu abbaan tokko haadhaan adda adda kan haati isiidha nama biraatiif dhalifaan hin taatu niqaa isii godhuuf. Akkasitti nama sadii fudhattee warra waliyyi isaanii dhayxee maharii haarayaan niqaa godhatta. Ammoo tagartee ilmoo ofirraa baaftee ilmoon sun baatii meeqa namni ilmoo baatii afurii baatii afuritti ruuxiin afuufamti humna guutuu qabdi namni ilmoo baatii afurii firraa baase sadii ol jechuudha ta duraa isarratti cushrii guma haadha takkaawu kumusa kumusa guma haadha amma gumaan gaala shantamii jennee haa fudhannu kumusni isaa bakka shani baafnee waan bakka takkaatti gaala shan jechuudha. Gaala shantu sirra jira yoo ilmoon ilmoo halaal taate. Kana gubbaadha wanni sirra jiru kaffaara. Kaffaaraan lubbuu baasuudha baatii lama ka addaan hin dhaabne soomanu. Kana wanni gartee jiru. Tanaaf jecha ati hin dubbanne ilmoon sunis baatii meeqaa waa takka illee waan ibsite hin qabdu yoo gartee ilmoon san waan baatii takkaa waan baatii lamaa waan hanganaa yoo ta'e wanni isirra jiru tawba karaa Haaliqaa lubbuu baasuudhaa fi lubbuu baasuun haraam callaadha. وإذا الموؤودة سئلت جئ ربين ويابرو إرا غافتمت أمو نمني خينيا ورن تلاتي ودا قرباتيس ونكسي أرقمت إن تلا سترف قربا سترف جاني ورين قرتي هاب إسيك دلا غراك أبدوني خاهيتا ربي إسنوم سودار دا حرام تلا حرام تلا yeroo isiin garaa qabdu hamma isiin garte bakka feetan geessa feetan mana keessan geessa feetan ganda sanirraa fageessa yoo garte silaahuu rabbi irraan qaanfatin wanni ilma namaa qaanfattaniif hin jirtu yoo rabbi namarraa qaanfattan biyya biraa geessa achi dhalte hamma isiin ulmaa baatu achi boodaan tawbattee dhiinitti dhufee xaaharattee nihaa akkasitti haara eeggootaniif. Dhiiraa dhalaa keenya cufuma olii keenya rabbiin nu haa xaaharu hamtuurraa rabbiin nu haa fageessu. warreen gartee akka keetii kan waan akkanaa keessa galtan akkumaan amma dhageesse kanatti if keessa deebii waa hunda sirreeffadhu rabbiin akkarra caalu si haa filu istikaaraa salaati rabbii keetiin mari'adhuuti insha allahu ta'aalaa waan ta biraa taatus waan ta duraa hin qabne ta qabdu diin rabbii qabdu sii kennuudhaan mala هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
maashaa allah sheeka keenya kabajamaa fi jaalatamaa dooktar Luwaawul Islaam. Rabbiin isinirraa jaalatu beekumsarraan beekumsa isiniif haa dabaluu isiniin jenna. Hanga sagantaa itti aantu walitti deebinutti nagaa rabbi keessanuuf jiraadha jiruu qananii keessa qubadha milkii duniyaa akiraa argadha. Wassalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.
نور الهدى صور قلبي مسلمة صور قلبي مسلمة